Qophiin ispoortii har'aa kubbaa miilaa, dorgommii, atileetiksii, sarkasii fi qophii garaa garaa irratti fuulleffata sooraan dhiyeessa.
Torbaan darbe Riyaal Maadiriid afuriif duwwaana dabde. Guyyaa dheengadda immoo Riyaal Sosaayidaad afuriif duwwaan garaftee galche. Baarseloonaan torbaan lamaan kana mo'annaan mataa dhaabatee jira. Neeymaar, Meesii fi Roonaaldoo badhaas Booldiyoor jedhan irratti wal dorgomuu jiran eenyutu moo uumale? dorgommis kaafaa Itoophiyaatti jiran saddeetiif jalqabe jihatti wal tafe Malaawii fi Taanzaaniyaan xaxatanii keessa galan. Atileetota warra addunyaa irratti dorgommii mo'uu fi halkanii guyyaa leenjiin naf isaanii bubbututti. Nyaata dhugaatiin jara kanaaf maalti maal fa'a? Ganzaba Dibaabaa dhiyoo tana atileetii addunyaa jajjabduu barkaanaa barkuma lamaaf kudhanii shanii jedhamtee badhaafamte. Waan dorgommii isii armaan duratti gaafisiin shaampiyoonaa dorgommii Beejing kee jirtu istaadiyoomitti gaafannallee walii hin qabnarra. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko waan afi dabala. Kiristiyaanoo Roonaaldoo, Liyoon Meesiitii fi Neeymaar taphattoota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoo sadeen kunniin badhaasa Booldiyoor jedhan fudhachuuf wal dorgomuu jiran. Badhaasi kunniin nam dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti beekamuu kennama. Roonaaldoo fi Meesiin tan waliin marroo saddeet walumgula irratti wal dorgoman. Roonaaldoon ganna lamaan duraaniyyuu durattuyyuu taphata kubbaa miilaa tokkeessoo jedhamee beekamuu jira. Meesii ganna afuriin duratti filameeyyee caalee filatamee jechuudha. Abbaa mo'ate ammajii kudhanii tokko barkuma lamaaf kudhanii shaniis Wizarland magaala Zuuri keessatti labsuu deemuu jiran jariyaatti irra badhaasa argate nama horii miliyoona hedduu yookaan horii dhibba kuma dhibba hedduu argatu fa'a. Gamkaanin ammoo dorgommii kubbaa miilaa kilaaboota Speen laaliigaa ittum jiran tapha guyyaa dheengaddaatti Baarseloonaan Real Sociedad afuriif duwwaan garaftee keessa baate. Goolii qaraan Neeymaaritti goolii keessa buufate. Neeymaar goolii gamatti kennan of jalatti qabbaneesse bitaachaan gooliitti cuqqaale. Luis Suarez goolii tokkotti dabalate walumattuyyuu Neeymaar lama galfate Meesii fi Suarez ammoo tokko tokko irra buusanii taphii afuriif duwwaan dhumate Baarseloonaan qabxii soddomii sadiitiin qabxii guddaa argatteetiin laaliigaa dur jirti Riyaal Maadiriidiin isiin torbaan darbe keessa afuriif duwwaan mooti ta'anii sanbata duraa dhufu eebar waliin taphatte Neeymaar tapha kudhanii lama irratti goolii kudhanii afurii galfate. afrikaatti deebina dorgommiin seekaafaa dorgommii biyyoota afrikaa gama jidduutii fi gama bahaa waliin taphatan finfinnee hawaasaaf baayir daariitti jiran biyyi kudhanii lamaa jalqabe amma jahatti wal tafe itiyoophiyaaf taanzaaniyaan ardii waliin taphatanii tokkoof tokkoon taphii dhumate itiyoophiyaan qabxii walumaa galatti afuriif sadiin waan mootee fi ufii taphittaanuu dabartee taanzaaniyaan keessa galte ugaandaan malaawii lamaaf duwwaan adabde malaawiin keessa galte ugaandaan waan hafee dabarte borammoo suudanii lamaan suudaan kibbaatiif suudanii taanti waliin taphata rawaandaa fi keenyaalleen warra waliin taphatu keessaa tokko. atileetiksii dabarramma immoo atileetiksii keessaa kalee nama kum soddoma caalutti maratoonii kiiloomeetirii 21 irratti wal dorgomuu fi karaa gugurdaa indii magaala erl deelii jedhanitti baafate atileetii itiyoophiyaa biraanuu leggaseetii fi atileetii keenyaa sintiyaa liimooti moo'e biraanuun nama ganna 21tti asiin dura dorgommii akkana ta'an indiitti moo'eetiin beeku guddoo gammadee jedheetiin dubbata asiin duralleetti warra dorgommii beerliinitti moo'e keessa tokko. Itiyoophiyaan torbaan darbe keessa gamkaanin ammoo sarkasii dabarraa jechuun Itiyoophiyaan torbaan darbe keessa dorgommii ispoortii sarkas biyyoota Afrikaa torba irratti dorgoman qopheessite. Dorgommiin tuni sarkas Afrikaa jedhan ijoollee achirratti dorgoman tuni carraa guddoo nuu kennite dorgommiin tuni jedhaniitiin dubbatan. Sarkasiin tuni dorgommii ispoortii gosa hedduu Afrikaa gama gamaa walitti dhufaniitiin taphachuu jiranii Afrikaan gam kanaan guddachuu jirti. Jara achirratti dorgommii tana qopheesse hagi guddaanii ijoollee. Jarri irratti qophaa'e keessaa tokko warra qopheesse jechuun Sabrina Peezel.
It gives them also the opportunity to be socialized.
Akkana jette Sabrinaan akka jarii wal baratu tolchita akka waltajjii irratti wal dorgomuu yookaan ammoo qophii akkana dorgomuu danda'an tolchita akka jabeen ofii beekanii of abdatan tolchanii jette Sabrinaan. Amma immoo gara Ganzabee dabarra. Ganzabeen atileetii Itoophiyaa addunyaa keessatti beekamtu keessaa tokko maatii obbo Dibaabaa Qananiiti addunyaa keessatti fiigichaan beekaman tokko. Baraanallee atileetii addunyaa jajjabduu jedhamteetiin bara kuma lamaaf kudhanii shanii jedhamteetiin beekamte baraan qofa marroo hedduu moote dorgommii beejingitti gaafa ji'a haga shanii jaatiin duratti istaadiyoomii keessa istaadiyoomii dorgommii fi beejing keessa jirtu dubbise gaafitaan jajjabeessee irra deebee gaafadhe. Namni tokko maal siin jedha ganzabeen akka allaattii barriftii siin jedha. Namni tokko ammoo akka miilii fi lafa hanqatee waan fiigu fakkaataa jedha akka guchii fiigdii siin jedha. Namni waan hedduun siin jira kaan hin barriftii jedha kaan ammoo miilii wal lafa hanqatee fiiddii jedha yoo fiigdata kam fiigdata nagaa baatanii miilii kan akkuma jedhan koo meeshaa kam fiigda kadha.
Fiigicha nu kan lafa tuqnu malee fiinnu. Nu kan lafa tuqaatu ma fiinna beekuma ala kan jiru kana.
Namni hedduun ammoo maatii obbo Dibaabaa keessaayyuu waan nun beekne tokko jira akkan isaan fiigsisu waan jabduu kee jira jedha. Eti maal maal takkan humni sii kenna maatii obbo Dibaabaa maal takkan fiigsisaa kan jabe?
Fiigichi maatii dibaabaaf qofaanus kan uumame. Garuu hundi keenya hojii irratti jabaannee waan hojjennuuf natti fakkaata qabxii gaarii kan finnu hundi keenya bootaa guddaa geenyee biyya keenya waamsisuu waan barbaannu kan qabxii kana fiduu dandeenye ni jedha.
Hayyalaam ganna dhufullee barkuma lamaa kudhanii jaalle akkanuma milkaa'ee atileetota biraalleen akkasuma jennaa waan hafedda bargam kaaniin ammoo atileetota warra yoo hedduu dorgommii addunyaa mo'uu fi nafii isaanii leenjiin bubbututu. Nyaataaf dhugaatiin jar kanaa maalti maal fa'a? Dooktar Beenyaa Dhugaasaa barumsa niwutiriishin saayins yookaan soorannaaf namaatiif fayya namaatiif taatu baratee barumsa gargaaraallee qaba. Takkan jedhee deebii deemu kenna.
Injiraraan kan argaman ta'uu jiraate. Yoggaa fiizikaalii yookiin fiigaa yoggaa fiiganii yoggaa fiigani booddee nyaata gahaa pirootinii kan gaashaa qabu pirootinii gahaa kaarboohayidireetiin jedhamu kan humna kennus pirootiin kan qabu.
Pirootinii kan qabu haa.
Kan qabu gahaa foon atara baaqelaa foon adda addaa jechuu kooti foon re'ee foon sa'aas ta'uu danda'a. Atara adda addaa atara baaqelaa misira boloqqee ana akkasii faayya ta'uu danda'a. Kana gahaatti argachuun isaanitti jira. Maaliif yoggaa fiigan yeroo baay'ee dhagna isaanii keessattuu beektee pirootinii dhagna isaaniituun dhimma ba'u yoggaa fiigan kana humna isaaniitti konvertii ta'e jechuudha. Fakkeenyaa fi yoggaa dafqaan beektee soogidda irraa fiiligoota dafqakee irraa. Inni ees maal jechuudha pootaashiyem, soodiyem, ayiranii kana fa'itu keessa jira. Isa deebisanii argachuunis jira. Pootaashiyem argachuudhaa fi muuziifaa kuduraa muduraa adda addaa nyaachuun. hedduu barbaachisaadha.
Dooktar Beenyaa Kaanaadaa Torontoo dubbifnee galateeffannaa gamkaaniin ammoo Keeniyaan atileetota addunyaa irratti dorgommii hedduu mo'achiisuun beekamte. Gamkaaniin Keeniyaan atileetotii fi qorsa humna namaa kennan fudhachuun dorgommii irratti yoo hedduu himachaa turan dorgommii irra dhaabuu jirjar waan akkanaatiin himatan. Akkuma kanaan nam shaampiyoona qaxxaamur biyyaa mo'uun beekamuuf Emily Chebeet dorgommii irra dhaabde. Atileetii barkum lamaaf kudhanii barkum lamaaf kudhanii sadiillee taateetiin badhaafamte namni dorgommii irra dhaaban kunin shaampiyoona taateetiin dorgommii gan afurii irra dhaabamtan maantan tan maleellee nama dorgommii meetirii dhibba afurii dorgomu beekama joosii zakariitii fi kookii maanunga dorgommii irra dhaaban agammaatti keenyaan atileetota afurtamii sadii seera addunyaa dunguutinuu dorgomanii yookaan ammoo qorsa humna namaa kennu fudhatanii dorgomanii jedhaniitiin hojii irra dhaaban asiin duralleetti nama boostonii fi chiikaagoo dorgommii mo'achuun beekamu riitaa jopeetollee irra dhaabde keenyaan dhaabbii to'annoo qorannoo humna namaa kennu keenyaan atileetota isii jabeessiteetiin akka dorgommii akkana irra dhaabdu marroo hedduu dubbachaa baate. gamkaaniin ammoo ameerikaatti taphataan kubbaa saaphanaa beekamaan baaskeetbool beekamaan koobi biraant nama ganna soddomii torbaati ganni diddama caalaa taphachaa bahee kilabii los aangeles leekers jedhanii kalee armaan duratti marroo hedduu taphachaa baay'ee gammaallee taphachuu jira ammoo taph dhaabuu fi jedheetiin labse qalbiif garaan kiyya tapha fedhullee nafi kiyya ammoo geettee dhaabnaan jechuu jira jedhee dubbata galee.
I mean, a decision like this, you can't allow, you can't make that decision based on, you know, outside circumstances.
Akkana jedha Biraant dorgommii akkana tana akkanumatti lafa kaateetiin lakkisuu hin dandeettu yookaan ammoo muddamsuu alaasitti dhuftu yookaan ammoo waan alaasitti dhufaan qofaan dhiisuu hin dandeettu qalbii tanteetti dhiisuuf dhibaachuun leensitti himaa jechuun dubbatu humtaateef iyyuu dorgommii isa tana ganna dhuuf keessa garjee hedduutiin duubatti dhaabuuf deemuu jira namni kunin. Gamkaaniin ammoo Yuunaayitid Isteet marroo gamkaaniin jechuun garuma koobii biraant jechuu keessaa koobii biraantiin kun nammarroo lammaqaan isaa addunyaa irratti yuunaayitid isteetsi isaa jetteetiin marroo dorgommii gurguddaa addunyaa badhaafamte kilabiin isaa marroo shan dorgommii nba dorgommii naashinaal baaskeetbool asooseeshin jedhanii wal dorgommii kubbaa akkanaati shaampiyoona taateef biraanti ganni diddama caala taphatee marroo shantama caala badhaas guddaa addunyaa argate ameerikaa pensilveeniyaa dhalate mindaan isaa ganna kana qofa keessa doolar miliyoona diddamii shaniiti biraandi ganna dhufu keessa dorgommii dhaabuuf deemaa jira qophiin ispoortii taarraa tanuma ansora hala keeti nagayaan bulaa. Kalama sadi afuri karaa dheeraa miila muuli. Kalama sadi afuri maaraatoonii.